correct people my correct people na well done o t zero. yes o Ooni of Ife dem don call am sit down in fact eh, him and uh, uh, Queen Naomi na him uh, prophetess Ajayi Esther come out for say these two people are my own i no go fit watch them destroy as prophecies come dey fly up and down my people hmm. first thing first sha una welcome back to our youtube channel o yes o na here e dey happen no be small thing dey happen o in fact eh, not be small so thing dey happen for inside the palace at all as eh, esther my esther ajayi call the two of them call they tell them surcam can fata and oil wey they drop Or oil come even call eh, honey sit down call one only. Where, where, where, where, where, where about Miriam? yes o oh. he tell Miriam, say if you want this woman out just make a command e go go all, all this uh, go today, come back tomorrow, go today, come back tomorrow, it is not good. It is not good because that woman is a very dangerous person. I make all you watch how you go treat Miriam. Yeah, so make you watch how you go treat Miriam, how he they treat Miriam. So make you do things though amicably, but all these uh, to and fro, to and fro things need to stop. If you want Miriam out of the palace, you should what chase her for good because Miriam is not a good person say Mariam na very very dangerous person and uh, to think say na na uh, eh, what's say they call am na uh, beg they come they beg on you of every time We be say dey pursue am dey pursue am today go beg go come back tomorrow like that so that kind of one eh, eh, mama isajayi say e needs to stop e needs to stop say because what is she They see on top this matter no be your in fact eh, now carry He carry uh, eh, Ooni your Ife and uh, Queen Naomi. He said, make I tell you that both of you are my people, both of you are my people. And uh, apart from that, Ooni of Ife dey been listening to this woman well, well, well, well. He dey listen to the woman well, well. He dey listen to the woman talk every time, every time. Yeah, so dey listen to her talk e they, e dey if the woman talks to am e dey hear no be say make i make i just talk eh eh i tell her say see mariam make if you wan comot make e comot all dis to and fro to and fro you don't know wetin they go carry dey come drop inside the palace and wetin she they see the kind prophecy wey she they see on top of the matter they are not nice at all they are not nice they are not nice and na why she they vex say eh, she um, uh, naomi allow her and her family member find her come you don't allow this kind of a person in your home You do not allow this kind of a person in your home. You can't even advise herself, eh, advise uh, uh, on your fiance. Make only carry tadinika near body. Make only no use a uh, uh, Naomi and the picking play or oh, make you not use the picking play at all. Say because eh, the enemy plan on top Tadenika where that innocent picking. Not be here, oh. not be here. Wait till they plan on top Tade, uh, Tadenika. and the mama not be here, oh, not be here, my people. Come beg her on your face. Make on you all this speaking near body. Make you all land near body. Make you grace. They cover the picking. Make you all land near body. Make grace they cover. Say if not, eh? Ah, if not be God, what see this enemy don't plan for the picking, eh? Not be smart, you know. Now God now talk saying eh, the time never reach. The time never reach. If not, now God they protect the picking. All these things will be say They dey talk for um um They try they do for dis their pikin Yeah, they no be here because they won't use that pikin They worry Naomi. Since that dat I you won't use um Till they make us um um how dem they call am And the pikin you use they make us they feel irrelevant make us use less to our husband for the palace palace where you know they so not worry all of us eh. Now our eye go do our eye go do wetin you e go do yes yeah, so my people not be small thing ojú wa ló máa ṣe ojú gbogbo wa exactly say because say oil is uh, uh, today Oni oh, transfer aggression tomorrow Oni oh, is involved thing say they will all what they will all uh, stop because of if the pikin no dey again so they don't try everything they can do they have done everything possible everything they can do to make sure say uh, that picking eh, they hurt ham, they harm that pikin they cash am they use the pikin worry naomi yes so they don't first use the pikin do um now only pikin no be only pikin make they do um eh, dna make they no do dna say uh, honey no dey fit give women belle how may, uh, eh, me take a belle all those many many many many many many many many talks my people all those many talks on top one person in fact eh e not nearly easy o oh. e no nearly easy at all e Not nearly easy oh. o to dey inside polygamy so may eh, not be here Ah, Esther Ajayi said a lot. Oh, Esther Ajayi said a lot. She said a lot. Yes, yeah, oh, so she talked to this uh, uh, uh, couple, uh, eh, not be here. Follow Oni talk, follow Naomi talk. He say, tell Naomi, say, God don't do am. Oh. Na pray. prayer, Naomi go dey prayerful. Naomi go buckle up her full life. Oh, same fact, uh, she dey pray for. she go do her times too. She go pray, make she not allow uh, laziness enter her body. Oh, because eh, make they not use uh, uh, one to collect one for her hand because of husband can collect pikin from her. So it will be very, very, very, very bad thing. So she have to keep her child very, very safe and away from these uh, palace people. Yeah, so safe and away from palace people. And uh, all Ooni of have a lot of work to do, a lot of job to do. In doing that, yeah, so she only has a lot of job to do, Only got uh, uh, the support Queen Naomi. at all time. They support her, they support every single business she want to do. If she wants to be far from the palace again, if she wants to be close to the palace, if she wants to be in the whatever it is, make only they careful with this or old Dolores where they go, they come inside palace. Yes, so oh, my people. That's what the matter be. That's what the matter be. oh, <clears throat> you don't learn. Oh, you don't see she again. Not be small. Oh, you don't learn, no, my people. You don't learn in lessons a lot. This one they eh, not be waiting the tell person. na so the matter be o oh, my people hmm. make una no forget to like and subscribe to this channel make we not forget to like this video subscribe to this channel and then comment below wetin we think on top the matter wetin una fit say uh, this miriam of a woman is capable of will she really really really really really hurt the love of her life in fact emi ayoka say she go hurt anybody to get to the love of her life and how do you think uh, Queen Naomi should handle issues like, issues like this because that woman they try. What her head they carry eh? No be here. Anyways, I will make her go find just God give her now. That's all the matter. I be I go see you now for my next video. Bye. To like and subscribe to this channel make we not forget to like this video subscribe to this channel and then comment below what wetin we think on top the matter wetin una feel say eh this miriam of a woman is capable of will she really really really really really hurt the love of her life in fact I emi ayoka say she go hurt anybody to get to the love of her life and how do you think eh Queen Naomi should handle issues like, issues like this because that woman they try. but see her head they carry eh? No be here. Anyways, I will make her go find this God give her now. That's all the matter. I be I go see you now for my next video. Bye. Now that's all the matter. I be I go see you now for my next video. Bye.